iyi mwumvanira ry'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be rwasubitswe uwunganira rusesabagina amategeko yabuze mu rukiko atabivuze abandi baburanira hamwe na rusesabagina muri uru rubanza ntibabyishimiye tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri igihe n'uwo twunganira nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvuga ngo urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'uwo nunganira cyangwa defanse aho tugeze turi mu iburanisha rya kane ibyo iyo kontara tuyubahiriza uko yakabaye utayubahirije abonere konsekansi metre moyize nkunda barashi wunganira karikisite sabimana alias sankara muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu babiri bacuruza inka barayibishwe n'abasirikare ba leta hafi y'isoko ryo mu rusenda mu ntara ya kivu y'amajyepfo kabiri mbona umuguru w'abantu baduga bacanze n'abasoda bari haruguru yanje mbona umusoda arirutse yinyegeza ahantu mu gapori ubwo nyene yagiye nsanga amasasu atanguye kuvuga ngize gutya aye umuntu arayapfuye umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda zabonye ibyabaye wari minisitiri w'intebe w'igihugu cya cote d'ivoire ahmed bakayoko yaraye yitabye imana afite imyaka mirongo itanu n'itandatu yaguye mu bitaro byo mu budage azize iyi ndwara ya kanseri ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana haloyizi wiriweho mwiriwe neza veniste mwiriwe namwe muduteze amatwi leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatatu yarashyize ku rutonde rwirabura rw'imihari mpuzamakungu y'iterabwoba imihari ibiri igendera ku byiyumviro bya kisilamu uwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'uwo muri mozambike iyo mihari yagirizwa kuba ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu umuhari allied democratic forces adf mu funyafunyo y'icyongereza wo muri rdc hamwe n'indongozi yawo seka musa baruku hamwe n'umuhari ahulu suna wa jama wo muri mozambique n'umukuru wawo abu yasir hassan yiswe imihari mpuzamakungu y'iterabwoba kuyita uko bibuza abanywanyi bayo kugendera muri amerika amatungo yose bahafitiye arafashwe no kubuza abanyamerika gukorana ibikorwa by'urudandaza nabo hamwe no guhana ububaha imfashanyo no kubafasha mu by'ingendo amerika yise iyo mihari isis drc hamwe na isis mozambike abandi amerika yafatiye ibihano ejo ku gatatu ni abana ba mini angu leng umukuru w'akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi kandi kegekwa ko amabi ariko akorerwa abari mu myerekano muri miyanimari ubushikiranganji bw'ikigega bwa amerika buvuga ko amatungo yose boba bafitiye muri amerika afashwe amerika iza yaramaze gufatira ibihano abategetsi bakomeye harimwo uwo mukuru w'ibiro bya gisirikare kandi akaba ari nawe arongoye igihugu muri iki gihe hamwe n'abandi bategetsi bo muri ako kagwi
washington ijwi rya amerika umudiplomate wo muri ambasade ya etiyopiya hano i washington yaratanze imihoho ejo ku munsi wa gatatu avuga ko yabikoze kubera intambara iriko iraba mu ntara ya tigre mu gihugu ciwe ca etiyopiya mu rwete rwuguruye yanditse icegera ca ambasaderi wa etiyopiya i washington berhane kidaner mariam yavuze ko atanze imihoho kubera intambara y'isi y'ihonyabwoko iriko ibera muri tigre hamwe n'amabi leta iriko irakora mu bindi bice vya etiyopiya ihungabana ry'itumatumanako hamwe no kutabasha kuronka amakuru ahagije byatumye bigorana kumenya neza igitigiri c'abamaze gufira muri izo ntambara tukiri muri afurika abasirikare ba libiya barabohoje ejo ku munsi wa gatatu abimukira ijana na mirongo ibiri bari mu byara by'abakora urudandaza rw'abantu mu buraruko bw'igisagara ca bani walide igisirikare ca libiya cavuze ko abo bimukira bagizwe ahanini n'abanyamisiri babohojwe mu gitero cakozwe mu gatondo mu bwihisho bw'abo badandaza abantu abarokotse bavuga ko bakorewe ibikorwa byo kubaboreza igufa hamwe n'ubundi bubisha butagira izina igisirikare cyavuze kandi ko cyakoze igikorwa nk'iki mu ndwi iheze muri ico gisagara nyene ca bani walide kiri ku birometero ijana na mirongo irindwi mu bumanuko bw'umurwa mukuru tripoli ibibanza bitandatu abo bimukira batwarwamwo byaratewe abimukira mirongo irindwi barabohozwa muri amerika amaleta amwe ariko aratezurira abanyagihugu ku ngingo zafashwe zo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa covid cumi n'icyenda amaleta ya michigan na louisiana ni amwe muri ayo maleta avuga ko ariko arabohora abanyagihugu bayo ayo maleta uko ari abiri yaremereye abaja mu mazu y'uburiro n'amaduka mato mato kuyajamwo hatarinze kwisunga ibitigiri by'abantu bayinjiramo amakoraniro y'abantu mu mazu canke inyubakwa no hanze arashobora gusubira ukuri kwamye atabitigiri kanaka bishinzwe muri leta ya texas buramatari greg abbott yarakuyeho kwambara udupfukamunwa yavuze ko kuva ejo kuwa gatatu abakora ibikorwa byose by'ubucuruzi bemerewe kugurura ku rugero rw'ijana ku ijana perezida joe biden yaragabishije ko atekubiri n'izo ngingo na cyane cyane kureka abantu bagakoranira hamwe batambaye udupfukamunwa muri iki gihe akavuga ko ariko sha rikomeye cyane kuko utwo dupfukamunwa twaratanze umusaruro mwiza mu bihe bya mbere aloyizi bigirimana urakoze nongereho ko uwari minisitiri w'intebe w'igihugu cya cote d'ivoire ahmed bakayoko yitabye imana ejo afite imyaka mirongo itanu n'itandatu yaguye mu bitaro byo mu budage azize iyi ndwara ya kanseri bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na perezida alassane watara ahmed bakayoko wari na minisitiri w'ingabo yari yajyanywe kwivuza mu bufaransa ariko mu mpera z'icyumweru gishize yimurirwa mu budage budage kuri wa mbere patrick kaci wari umunyamabanga mukuru muri perezidansi yari yagizwe minisitiri w'intebe wa gateganyo naho tene birahima watara wari minisitiri muri perezidansi akaba na murumuna wa perezida watara yagizwe minisitiri w'ingabo wa gateganyo hamed bakayoko wujuje imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko kuri uyu wa mbere yari yagizwe minisitiri w'intebe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize asimbuye amadu gonkuri bari wari umaze kwitaba imana avuye kwivuza mu bufaransa mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi be rwasubitswe uwunganira rusesabagina amategeko yabuze mu rukiko atabivuze abandi baburanira hamwe na rusesabagina bari muri uru rubanza ntibabyishimiye bavuga ko bizatinza urubanza inkuru irambuye asumutakaboyi ubwo hasubukurwaga urubanza rwa rusesabagina na bagenzi be kuri uyu wa kane paul rusesabagina yagaragaye mu rukiko atunganiwe yari amaze iminsi yunganirwa na metere rudakemwa jean felix kuko undi mwunganizi we metere gatera gashabana yavuze ko yagiye mu rundi rubanza yarusha muri tanzania azagaruka kuri makumyabiri na kane z'uku kwezi rusesabagina yabwiye urukiko ko urubanza rwasubikwa kubera ko umwunganira mu mategeko atabonetse avuga ko iburanisha rikomeje atunganiwe haba hari uburenganzira y'imwe rusesabagina yunzemo ati twumvaga tutaburana mu gihe hari icyemezo cyafashwe ejo tutishimiye kandi twajuririye yumvikanishije ko we n'umwunganizi we babyumvikanyeho ko ahubwo bari bafite gahunda yo guhura iki cyifuzo cya rusesabagina cyakuruye impaka mu rukiko ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro rusesabagina yahaye urukiko nta shingiro bifite kuko busanga umunyamategeko umwunganira azi neza ko kutishimira icyemezo cyafashwe bidahagarika urubanza ubushinjacyaha bwongeyeho ko kuba metere felix rudakemwa afata umwanzuro wo kutitabira iburanisha yagaragaje kutubaha urukiko ariko nanone buvuga ko rusesabagina ataburana atunganiwe kuko ari uburenganzira bwe ubushinjacyaha nabwo busaba ko urubanza rwasubikwa rusesabagina akabanza kubona umwunganira abandi baburanyi nabo bakomeje kuzamura impaka bavuga ko n'ubwo uregwa afite uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko ariko n'abandi baburanyi bari kumwe na rusesabagina nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa metre rugero jean wunganira bamwe mu bareganwa na rusesabagina yasabye urukiko ko kubera ubwinshi bw'ababuranyi abarebwa n'iki kibazo bose bashyirirwaho gahunda kandi bagasabwa kuwuyubahiriza uburenganzira bwo kunganirwa nyakubahwa perezida wa nyakubahwa bacamanza bukaba ari uburenganzira fundamentale budashobora guhungabanwa cyangwa se ngo bubangamirwe igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose ariko mu gihe urukiko ruza kwiherera rusuzuma ubusabe bwa rusesabagina ndetse ahuriyeho n'ubushinjacyaha ko iburanisha ry'urubanza ryasubikwa urukiko nanone ruze kwita cyane cyane ko uru rubanza ruhuriwemo n'abantu benshi urukiko rwabikomojeho ko ruzashyiraho rodimapu kubera impamvu y'ababuranyi benshi ndetse n'ababunganira benshi hatazagira ubura nanone ikaba impamvu ituma uru rubanza rukomeza gusubikwa inshuro nyinshi metero nkundabare shimoyize wunganira karisi dariyasi sankara we yasabye urukiko kwita ku gihe urubanza rwabo rumaze bakaburanishwa tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri igenewe twunganira nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvuga ngo urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'umwunganira cyangwa defanse aho tugeze turi mu iburanisha rya kane ibyo iyo kontara tuyubahiriza uko yakabaye utayubahirije abonere konsekansi izi mpaka zasojwe n'umwanzuro urukiko rwafashe wo gusubika urubanza rwimurirwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu urukiko rwasabye ababuranyi bose kuzitabira iburanisha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abepiskopi gaturika baravuga ko mu gihugu hakiri abantu bazira ibitekerezo byabo bya politiki mu itangazo bashyize ahagaragara ryasomwe na musenyeri joachim ntahondereye uyobora inama y'abepiskopi gaturika mu burundi baremeza ko ubukene buri mu gihugu butuma abarundi benshi cyane cyane urubyiruko basuhukira muri tanzania twumve musenyeri ntahondereye ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu abepisopi barashimye ko hirya no hino abantu batekanye n'aho agahinda katabuze hamwe hamwe kubera ubusuma bwo mu mazu canke ukuroga abandi mu gutanga ishano baraneguye n'ingiro mbi ikiriho hamwe hamwe y'uko uburabuza abandi babahora ivyiyumviro vyabo vya politike abo bungere baravuze n'uko umwimbu utagenze neza hamwe hamwe kubera imvura y'umurengera n'urubura vyononye imirima ivyo bikaba vyatumye ubukene bwiyongera mu gihugu ku mupaka igihugu cyacu gihana n'ica tanzaniya ubwo bukene bwatumye urwaruka rutari ruke ruheba amashure rukaja kurondera akazi na kazoza keza muri ico gihugu kibanyi abepisopi barashimye kumva ko abari bahungiye mu bihugu bibanyi bakomeza bahunguka ku bwinshi kandi muri rusangi bakakirwa neza n'abo baje basanga mu gihugu naho hatabuze ababinuba babafashe nk'abahemu musenyeri joachim ntahondereye uyobora inama y'abepiskopi igaturika mu burundi
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu babiri bavugwa ko ari abacuruzi b'inka bishwe kuri uyu wa gatatu bavuye ku isoko ryo mu rusenda mu ntara kivu y'epfo ababibonye bavuga ko bishwe n'abasirikare ba leta ya kongo inkuru irambuye vedaste ngabo uri uvira amakuru ava mu miryango y'abo bagabo ko ari babiri bishwe ahamye ko barashwe n'abasirikare bakorera kuri mugono bari bavuye mu rusenda berekeza aho bari basanzwe bakorera undi mucuruzi w'inka wakomeretse akaba yajyanywe mu bitaro bikuru byo kwa nundu abishwe bakomoka na gisozi no kuri mugono mudage niyo nsaba ni umuturanyi wabo hari abagabo bari baje bari mu kazi ko muri amahoro hano ku mugoroba barashyira kuri leta bararemagura ibyo baba bazi gukora barazamuka bazamuka n'abaturage bazamuka ari abaturage benshi n'abasaza babiri bamaze gushyikarira abasaza bane n'abasigaye babiri bagatambuka imbere umusigaye umwe akaba ari uhagaze imbere ubaje kurasa babona hejuru umututu arabara arasa umugabo umwe arasa mu mutwe inka iwe we ni kuri mugono yari afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri ubundi niwe kuri nyagisozi bamurashye ku ijosi iminsi yose ijosi rirasibuka yari afite imyaka ngo mirongo itandatu ubundi n'imena bantu bamurashe ku itama rusasu n'ingaruka umurimo ubashikana mu nzira barabasopa izindi barazisopa abandi bari bari kumwe barahunga ubu barashe kwitama rukangahura n'abandi bababwira amakuru uko bigenze ubwo barakangahura rero mu nzira agahura abasikari batabaye bavuye kuri mugono bafata ababo babajyana mboko baraka baraka nibo babajyanye ubuyobozi bw'ingabo zibarizwa muri rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na gatanu bugenzura abasirikare bakorera mu rusenda bwabwiye ijwi ry'amerika ko abo basirikare bishe abo baturage bafashwe kandi bagiye kujya gufungirwa ibaraka muri rejima y'ibihumbi bibiri magana abiri na kabiri bari basanzwe babarizwamo andi makuru dukesha igisirikare cya fardc amya yuko abo basirikare barimo ufite ipeti rya kaporale n'undi ufite ipeti rya serge impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda zivuga yuko zitewe ubwoba n'ubu bwicanyi bwabereye hafi y'inkambi twavuganye na zimwe muri zo jewe ibara ryaguye ejo risa n'uko ryagwiriye hafi y'aho nariko nkorera kuko nariko nsanzwe mvomera itomati nakagwiriye mbona umugwi w'abantu baduga bacanze n'abasoda bari haruguru yanje mbona umusoda arirutse yinyegeza ahantu mu gapori ubwo nyene yagiye nsanga amasasu atanguye kuvuga ngize gutya aye umuntu aba yapfuye nahavuyeho n'umuryango wanje nari kumwe n'abana n'umufasha gusa turiruka ndetse nk'ubu uye nsa n'uwumtaraye mu nzu kubera ubwoba ni ukuvuga abantu bose ni ukuri nimba imana yotugarukira nibagerageze nka seyere n'inzego zibizejwe ni ukuri badufashe badukura aha hantu muri ino nkambi kuko umwanya n'umwanya nakwebwe murabona nk'ejo nsanzwe ndi umurimyi nari mpitanywe n'amasaso kandi ndiko ndikora twanze n'umuryango twajanye twebwe ku byaraye bibaye abasirikare twarabonye bararasaniye haruguru yacu baragerageje kurasa abantu bari bagiye bari batashe ariko ba- byarashoboye kudutera ubwoba turabona yuko umengo na makenga kuko biteye amakenga kuko natwe dufise ubwoba yuko ari umwanya n'umwanya natwe dushobora kugira ingorane tukabi- tukabigiramwo tukagwa mu mporero mu bintu tutazi ku bw'ivyo twasaba turabe babikurikirane turabe ukuntu ivyo bintu vyo uko iyo vyoba bija kuko twe biraduteye amakenga Nibutse yuko atari bwo bwa mbere muri iyi ntara ya Kivu y'Epfo abasirikare ba leta barasa abaturage umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi umusirikare wakoreraga ahitwa Kabunambo yishe arashe abaturage cumi na babiri bo mu karere ka Sange Vedaste Ngabu ku bwa radiyo ijwi rya Amerika ubupira mu ntara ya Kivu y'Epfo umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi filipo garandi arasuza uruzinduko rw'iminsi ine yakoreraga muri uganda yashoboye gusura inkambi z'impunzi ziri hirya no hino mu gihugu uganda icumbikiye impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane na mirongo itanu filipo garandi uri buhuye na perezida museveni ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo muri uganda bitegerejwe ko ari busabe ko uganda yashyigikirwa muri gahunda yayo yo kutibagirwa impunzi mu mugambi w'igihugu w'iterambere
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima dr tedros adhanom ghebreyesus yaraye atangaje ko ibihugu byose bya afurika byagombye gutangira guha abaturage urukingo rwa covid 19 bitarenze impera z'uku kwezi kwa gatatu mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika rinald mudu bwana Tedros Tedros yavuze ko ibihugu bibona urukingo binyuze muri gahunda ya COVAX bikomeje kwiyongera Dr Com Konakuze umuganga wo mu Burundi w'inzobere mu ndwara z'ibiza ukorera i Buruseli mu Birigi yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo amubwira ko Afurika izahangana n'ibibazo by'inkingo za COVID-19 yego ni intango ni intango niko twavuga kuko abakeneye urwo rushanjo ni benshi cyane ugereranije n'inshanjo zitegekanijwe kuboneka muri uyu mwaka ni ukuvuga ku mbure hari abazoba bashikana inshanjo imiliyoni amajana abiri na mirongo irindwi uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ariko eh, ntizizoba zikwiye neza kugira ngo zishobore gukinga icyo kiza kugira ngo ntigigume kirandagata mu mu bice bya afurika canke ahandi hose uwo mugambi wa kovide uri kuko nturi muri afurika gusa hanyuma ikindi umuntu yomenya ni uko eh, no gushikana izo nshanjo kuzikwiragiza mu bihugu kuzibika guha ubumenyi abaganga bateza kuzitera abantu hanyuma no kugerageza gukurikirana ibyo twita surveillance post vaccinale ni ukuvuga gukurikirana ingene abo bantu zabaguye mu mibiri yabo ni ukuvuga yuko bazanye abasoda bo kubakingira mu mibiri cyangwa ingaruka zindi ziba zarabaye ibyo o urabona biracyari kure cyane kandi ufatiye n'ingene ibihugu bibyitabira bimwe bimwe hariho n'ibihugu mbere washaka bikenye ariko mugabo bifise ingene biriko biritunganya hari ibihugu twovuga nka za senegal afurika y'epfo zimbabwe seychelles Mo- ile maurice rwanda za algeria za maroc za egypte ivyo vyariguriye navyo nyene biragerageza kwigurira izo njanjo eh, hama bigashira n'izo zongerejwe n'iza covax eh, bakagerageza kuraba yuko bokingira abanyagihugu benshi rero ico tubona ni uko uri umugambi nu- wa covax ni mwiza guzana inshanjo ariko kuzikwiragiza mu bazikeneye mu banyagihugu bizoba biba izindi ngorane eh, cane cane muri ivyo bihugu eh, dukurikije eh, ingene zicanwa n'ingene zibikwa n'ingene bakurikirana inshanjo ingene biriko biragenda mwibaza ko mu mpera z'umwaka hazoba hamaze gucandagwa nk'abantu bangana iki mugereranije mu karere ka afurika muri afurika bivana uko mvuze ko kubwira hariho ibihugu bizigurira eh, hakaba n'ibihugu byongereza izo zitanu na wemesi hakaba n'ibihugu mbere bitaranazisaba birahari navyo nyene hanyuma mugabo umuntu arabye batekanya gucanja nk'abantu baravye ku njanjo bazoba batanze hariho inzu zitangwa rimwe n'izitangwa kabiri nyinshi zitangwa kabiri kuko hariho iz'ubwoko butandatu bumaze kugaragaza ko bwotanga ni ukuvuga twibaza yuko hagati y'imiliyoni ijana na mirongo itanu miliyoni amajana abiri by'abanyafurika umunsi y'ubutayu bwa sahara bushobora kubacanja hanyuma murabyo mwavuze ko ari ibihugu biriko biragerageza tuje nko mu karere k'ibiyaga binini hari ibihugu bi- byatanguye gucandaga nk'u Rwanda hari n'ibindi bihugu gushika bikigifata minenegwe ah, akarorero haravugwa nka Tanzania ntimubona ko mu gihe ivyo bihugu bifashe covid 19 bikabona ko ari ikibazo c'ukuri bikagihagurukira bigacandaga abanyagihugu bavyo mu gihe abandi batariko baracandaga muri ivyo bihugu biba vyegeranye si ikibazo gikomeye Eh, ni ikibazo gikomeye cyane cyane iyo ubutegetsi abategetsi ba- batitaho ico kiza nk'uko ibindi bihugu biriko bi- birabikora kuko iki ni kiza ca ku isi yose ni ukuvuga c'akarande k'isi rero ivyo bihugu ntivyosigara biri inyuma ni ukuvuga bifuza guherekeza ibindi kuko ntivyohava vyiyugarirako canke ngo bihave bavuga yuko ico kiza atakihari nk'uko tubibona mu gutanga amaraporo mu maraporo muri afurika kenshi ntidukunze kubona amaraporo akomeye ni ukuvuga akurikije ubuhinga nacyo gituma abategetsi kenshi ntibakunze kuvuga bati ico kiza tubona ko ari kiza turabona ko kibangamye benshi bagifata minenegwe si muri tanzania gusa mbere washaka uravye no mu gihugu bihana urubibe burundi eh, baracemeza ariko ubwa mbere vyagiye bicumbagira mugabo umuntu baravyemeza ariko n'ubwo bavyemeza migambi yo kukigwanya ntiyuzuye neza nk'uko eh, bivugwa mu gihugu cose ntibirashemera ntibiriho hari n'ibihugu bitasabye urwo rucanco bavuze bati twebwe izo ncanco ntizizoza n'ivyo bihugu rero vya tanzania vyaba ivy'uburundi birimo navyo nyene urumva rero hazohava haba kumbure kwifuka bwakeye abandi bamaze kudusiga iyi niho ubona umuntu ari ingorane Eh, mu kurangiza ibihugu bikomakomeye biteye imbere eh, byarahagurukiye ico kibazo no gucandaga abanyagihugu bavyo muribaza mu gihe bizoba vyarangije gushika ku migambi vyishinze yo gukingira abanyagihugu bavyo ko kumbure bishobora gufasha ivyo bihugu bikennye nko muri afurika ku- nabo kugerageza kubera ivyo mwavuze batagira uburyo buhagije bwo gushobora kuranka incandago zihagije zo gukingira abantu umuriyaridi n'imiliyoni amajana atatu ngiye kubiraba uwo mugambi bivana n'ingene ibihugu vya afurika vyitunganije ntawe ugomba gutanga ikintu umuntu atasabye naho ikibazo gihagaze cane cane kuko nk'ibi bihugu bindi nakubwiye hariho ibihugu bisaba bikarondera ingene bi- bifashanya haba mu burusiya haba mu bushinwa haba mu buhindi eh, bakaronka izo njanjo ko zirahakorerwa kandi zizimbutse rero bakarondera hagati nk'igihugu ku gihugu hagati iyo barirukanga muri OMS kuri uyu mugambi wa COVAX ni ukuvuga uwo mugambi wa COVAX ukaza wuhira wongereza hanyuma baje gusaba rero imfashanyo bazoza rero baje gufasha bafashisha ivyo bihugu bindi mugabo mu gihe biriko birabisaba Dr com eh, konakuze umuganga w'umurundi w'inzobere mu ndwara eh, z'ibiza nongeraho ko mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika rinold mudu bwana tedros yavuze ko yizera ko ku munsi w'itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane igihe isi yose izaba yizihiza umunsi wahariwe ubuzima ko ibihugu byose bya afurika bizaba eh, byaratangiye gutanga urukingo rwa covid 19 uhereye eh, ku bakozi bashinzwe ubuzima n'abageze mu zabukuru nibutse ko hashize umwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ritangaje ko indwara ya virusi ya korona ari icyorezo reka twibukiranye ibyabaye mu mateka hashize imyaka ijana n'itatu isiguweho n'ikiza cy'ibicurane cyoretse imbaga
uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na venuste nshimiyimana
ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani nibwo mu gitondo cya kare eh, caporal albert giceri wo mu ngabo za leta zunze ubumwe za amerika yagiye kwivuza ku bitaro bya fort riley muri leta ya kansas avuga ko afite ibimenyetso by'ibicurane bikomeye yumaganye mu muhogo afite umuriro mwinshi kandi umutwe umubabaza byageze ku gicamunsi abandi basirikare ijana bamaze kwakirwa mu bitaro bihita bitangazwa ko aricyo kiza cya mbere cy'ibicurane cyabaye muri uwo mwaka ibyo bicurane bimaze kwibasira ibigo bya gisirikare ndetse na za gereza zo muri leta zunze ubumwe za amerika byakwirakwijwe mu bihugu by'uburayi n'abasirikare b'abanyamerika boherezwaga gutabara mu bihugu byarwanaga n'ingabo z'abadage byaje kwitwa ibicurane byo muri esipanye kubera ko muri icyo gihugu byahitanye abagera kuri miliyoni umunani ibyo bicurane byivuganye abanyamerika bagera ku bihumbi magana atandatu na mirongo irindwi na bitanu n'abari hagati ya miliyoni makumyabiri na miliyoni mirongo itanu hirya no hino ku isi ku buryo abishwe n'icyo kiza cy'ibicurane baruta kure abaguye mu ntambara ya mbere y'isi
Washington ijwi ry'Amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiyeri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimye mwese kuba mukurikira buri munsi kandi muri benshi ijwi ry'amerika mwari kumwe na veniste nshimiyimana umunsi mwiza